Kun sagalee Ameerikaarraa galgala galgala sa'aatii lamaaf walakkaadha amma sadiitti raadiyoonidhaa fi televezyiiniidhaan isinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaa ani Tigistii Gammeetii ayyaana qillee boru kabajamu laalchisee gabaastuun teenya Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa akkasumas godinaalee Oromiyaa adda addaarraa namoota dubbisteetti waan har'aaf qabnu keessa'e. Jaarmayaan tokkummoota mootummootanii biiroon dhimma qarqaarsa namoomaa oochaan rakkoo nageenyaa Oromiyaa gama kibbaa jiru namoota. tumsa barbaadaniif midhaan qarqaarsaa akka gahaan jirre jedhee dubbateera kanarrattis gara booda gabaasa qabna anjimaata yeroo hundumaas ni dhiyaatu qophiin labataas waan har'aaf qindeeffanne keessa'ii nu wajjin turaa dura oduu gurguddoo har'aatiif jaalannee gammada.
Attamooltaan oduun jimaata har'aaf jenne kunoo Rippaabilikaanonni Koongiresii Ameerikaa keessaa jimaata har'aa guyyaa arfaffaaf afyaa'ii haaraa mana maree bakka bu'oota uummataa biyyattiif filachuuf yaalii gochaa jiru. Gareen seera tumtoota digdama of keessaa qabu miseensi Koongiresii kan Kaalifoorniyaa Keevin Makaartii afyaa'ii mana maree ta'uun akka hin filamneef danqaa ta'aniiru. Kanaafis sababaan kennan. kaayyoo yaada irratti cichitootaa yookaan warra koonsarvatiif bakkaan hin ga'uu jedhanii amanu guyyaa sadaffaa fi filannoo hoogganaa haaraa kan mana maree sagadaanuu miseensota dhibba afuriif soddomii shan qabu filachuuf sagaleen kenname isuma guyyaa lamaan warra jalqabaa fakkaataa jedhameera waggoota kudha ja'aaf miseensa mana maree ka turanii fi amma hoogganaa riippaabilikaanota mana maree ka ta'an makaartiin caalmaa sagalee dhibba lamaaf kudha saddeetii kan isaan injifachiisuu danda'u argachuu hin dandeenye. amajjii ja'a bara 2021 fincila hookaraan guutame mana maree yuunaayitid isteetsi irratti ega gaggeeffame har'a waggaa lama guutee jira kanas deeggartoota pireezidaanticha duraanii kan doonaald tiraamptu ba'ii filannoo pireezidaantummaa kan bara 2020 mirkanii akka hin arganne danquuf ture miseensota koongiresii kan paartii lamaanii jimaata har'aa ganamaan gamoo mana maree yuunaayitid isteetsi karaa gama bahaa irratti walitti qabamanii qondaaltota sababaa haleellaa gaafa sanaan lubbuu isaanii dhaban yookaan miidhamaniif kabajaa qaban ibsu. pireezidaantii yuunaayitid isteetsi joo baayiden immoo guyyaa har'aa waayit haawus keessatti sirna meedaala pireezidaantummaa kalammiiwwan biyyattiif kennamu namoota kudha lamaaf kennuudhaan kabaju qondaalli waayit haawus tokko akka jedhanitti guraandhala jaha bara 2021 laalchisee gumaacha deemokiraasii keenyaaf fakkeenyummaa qabu gaggeessan yaadannaa jedhaniiru. miseensa hojii tajaajila dhimma alaa gameessaa fi gorsaa sadarkaa olaanaa ka ta'an ervin masaangaa waashintan irraa riippaabilikii deemokiraatawaa federaala itiyoophiyaatti ambaasaaddara addaa fi aangoo guutuu kan yuunaayitid isteetsi ta'uuf maqaa dha'amanii jiru ervin masaangaa gorsaa ministeera tajaajila haajaa alaa yoo ta'an ittaanaa barreessaa waajjira dhimmootii afrikaati. bara 2020-2021 gidduutti waajjira dhimma eeshiyaa kibbaaf giddugaleessaa keessatti ittaanaa barreessaa muummee ta'uun kan hojjetan yoo ta'u bara 2018 hanga bara 2020tti immoo ittaanaa barreessaa paakistaan ta'uudhaan tajaajilan masiingaan bara 2016 hanga 2018tti sudaan kaartuun keessatti bara 2013 hanga 2016tti ammoo. giinii konaakirii keessatti ittaanaa hoogganaa ergamaa yookiin raawwachiistuu ta'uudhaan tajaajilaa turan kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti walwaraansi keessatti gaggeeffamaa ka ture naannolee tigraay kaabaa fi afaar keessatti gargaarsa raabsu dabalaa ka jiru ta'uu dhaabni qindeessituu gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummoota ochaan kamisa kaleessaa beeksisee jira ochaan garuu gabaasa isaa ka dhiyeenyaa keessatti kanneen hanqinni nyaataa isaan mudate dabaluun akkaan yaaddessaa ta'uu fi haalli sodaachisaa ta'es olaanaa ta'uu ibseera Baatii Sadaasa Dabre aangawoota Itoophiyaa fi Tigraay gidduutti waliigalteen nagaa tolfamus naannoo hanga tokkootti karaan itti gargaarsa kennan rakkisaa ta'uusaa ibsee jira. Dubbii himaan Komishinee Ittisa Balaa kan Itoophiyaa obbo Dabbaba Zawdee akka jedhanitti naannoo jaarmeewwanni gargaarsa namoomaa kanneen biroo dhaqqabuu hin dandeenye geenyeerraa jedhaniiru. Kunis naannoo daangaa Eertiraa dabalatee namoota kuma saddeettamii tokkoof nyaata kennamuu of keessaa qabaa jedhan Itoophiyaa gama kaabaa bulchiisa naannoo Tigraay, Amaaraa fi Afaariin dabalatee namoonni miliyoona saddeet caalaan gargaarsa nyaataa argachuu isaanii dubbataniiru. Kana laalchisee dubbi himaa tokkummaa mootummootaa kan Itoophiyaa keessaa argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jechuudhaan Maayaa Misikir Finfinneerraa gabaastee jirti. Bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz keessatti sababaa dhabamuu nageenyaan jireenya isaanii irraa buqqa'anii ka turan amma garuu gara naannawaa isaaniitti kanneen deebi'an gargaarsa argataa hin jirru jedhaniiru. Mootummaan naannoo garuu baqattoota kuma digdamii ja'arraa kan hafe warri kaan gara naannoo isaaniitti deebi'aniiru jechuun beeksiseera. Gama biraan jaarmayaan qindeessituu gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Ochaan buqqaatonni hedduun gara naannawaa isaaniitti deebi'aniiru jedheera gabaasa guutuu naakoor malkaa dhiyeessa.
Naannoo Benishaangul Gumuz keessatti sababa rakkoo nageenyaa waggoota afran darban keessatti mudate irraa kan ka'e namoota qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii turan keessaa kanneen ji'oota sadan darban keessa gara qe'ee keenyaatti deebinee irraa jedhan keessaa godina Kaamashii aanaa Kaamashiitti deebuu namni dubbatan obbo Sanbataa Tarfaa gargaarsa argataa hin jirru jedhu. Namoota hedduutu gara bosonaatti buqqee ture. Amma garuu waamicha mootummaa simachuun gara naannoo keenya duraanitti deebinee jirra. Haa ta'u malee gargaarsa namummaa argachaa hin jirru amma duraanis baay'ee hin kennamne uffata manaaf nyaata nu barbaachisa jechuun dubbatan itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Taarraqanii taasisaa naannoo Benishaangul Gumuz keessatti sababaa dhabamuu nageenyaa wal qabatee namoota buqqaasamanii turan kuma dhibbaa afuriif kuma torbaatamii shanii ol ta'an keessaa buqqaatota kuma digdamii ja'a ta'aniin ala kanneen biroo gara naannoo isaaniitti deebisamaniiru jedhan. Naannoo Kaamashiitti sababaa dhabamuu nagaa Oromiyaa lixaarraan kan ka'e namootni yaadduudhaan guyyoota lama sadiif buqqa'anii deebi'uun kun jira. Yeroo ammaa namootni kuma dhibbaa afuriif kuma afurtamii sagal ta'an gara naannoo isaaniitti deebi'anii jiru. Kan buqqaanii ammallee hin deebine namoota kuma digdamii ja'a ta'anidha. Isaan kunis baay'een isaanii haala Oromiyaa lixaa keessa jiruun buqqa'anii kan dhufanidha jechuun dubbatan komii gargaarsa namummaatiin wal qabatee ka'eefis yommuu deebisan. Sababa karaa fi rakkoo nageenyaa wal qabatee gargaarsi qaqqabaa hin turre sirriidha. Amma garuu seedaaliif maa'oo koomuu qaqqabsiisuun danda'ameera. Bakka biraattis daandiin bonaa hojjetamaa waan jiruuf bakka hafettis gargaarsa qaqqabsiisuuf hojjetamaa jira. Kanaafuu dhaabbileen miti mootummaas nu gargaaranii gargaarsa nyaataaf nyaatan ta'an dhiyeessaa jirra jechuun dubbatan. Gama biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa deeggarsaa UN Ochaa jechuudhaan beekamu kaleessa haala Itoophiyaa ilaallateen gabaasa baaseen naannoo Benishaangul Gumuz keessatti buqqaatotni kuma dhibba tokkoof kuma saddeettamii lama ol ta'an gara naannoo isaaniitti deebisamaniiru jechuun ibse. Haa ta'u malee buqqaatota kanaaf gargaarsis ni barbaachisaa jedheera. UN Ochaan namoonni kuma soddomii sadi ta'an yeroo ammaa kana buufata keessatti argamuu isaanis akkasuma dabalataanis jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti koomishiniin dhimma godaantotaa olaanaa UNHCR jedhamu Benishaangul Gumuz keessatti baqattootni Sudaaniif Sudaan kibbaa kuma digdamaa ol ta'an buqqaasaman gargaaruuf qaamolee isaan ilaallatu wajjin hojjetaa jirra jechuun beeksisee jira. Dhimma kanarratti odeeffannoo bal'aa akka hin qabne kan obbo Taarraqanii dubbatan.
reeffi qabsaa'aa mirga namoota saala wal fakkaataan jaalalleewwan walii ta'anii kan keeniyaa tokko saanduqa sibiilaa daandii irratti gatame keessaa argamee jira iddoon itti argames keeniyaa gama bahaa konyaa owaasiin giishuu jedhamu keessatti ta'uun ibsameera dhaabbatee oduu asooseeted pirees akka gabaasetti konkolaachisaan biskileeta mootaraan hojii taaksii gaggeessu tokko. lakkoofsa gabatee konkolaataa saanduqa reeffa baatu daandii irratti gatee poolisootaaf gabaasee jira oduun ammaaf qabu kanuma.
si yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televezyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas karaa marsarii tv afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhihaadha yaada keessanis akkuma yeroo hundumaa achiin nu biraan ga'u itti fufaa jenna gabaasa itti aanutti ceena. kabaja mana murtii cabsamaniiru jedhamanii hidhaan ji'a afurii an itti murtaa'ee ture abukaatoon seeraa obbo Wandimmoo Ibsaa hidhaa salphaa ji'a tokko booda akka gadhiifaman manni murtii waliigalaa Oromiyaa murteesseera. Haa ta'u malee obbo Wandimmuun ammas mana murtii ijibbaataa Oromiyaatti oliyyachuudhaaf akka murteessan abukaatoon isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru gabaasa mallaskaachuu ammahaa bafiqaadutu dhiyeessa.
Abukaatoo seeraa obbo Wandimmuu Ibsaa kabajjii mana murtii cabsitaniittu jechuudhaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee kudha shanii bara kuma lamaa fi kudha shanii adabbii hidhaa ji'a afurii kan itti murteesse bulchiinsa naannoo Oromiyaatti mana murtii olaanaa godina addaa naannoo Finfinneeti. Obbo Wandimmuun murtoo kanaan erga guyyoottan kudha shanii mana hidhaa keessa turanii booda mana murtii waliigalaa naannoo Oromiyaatti oliyyannoo gaafatanii akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 26 bara 2015 dhaddachii oliyyannoo isaanii ilaale murtoo hidhaa ji'a afurii haqee hidhaa salphaa ji'a tokkootiin akka adabaman murteessuu isaa abukaatoon isaanii obbo Makataa Lammaa VOA'tti himanii jiru.
አሁን እንግዲህ እንደተባለው በ1106 በታህሳስ 11 በነበረው ችሎት ላይ አኩመ ጀደሜ ደቻ ሙዴ ኩደ ቶኮ በረ ኩመ ለማ ፊ ኩደ ሸን ቱሬ ድረቲ ኦቦ ወንድሙን ከን ዲያተን ገነመ ሰዓት አፉሪ ድረቲ ቱሬ hojii idilee kan addacha sanaa fixanii qaama hojii isaanii kan ta'e garagalchii ajaja galmee isaanii irratti kenname ittuu eeggachaa turanii kabaja mana murtii cabsitaniittu jedhamanii seera yakkaa Itoophiyaa kan bara 1996 keeyyata dhibba afurii fi afurtamii sagaliin ittuura gabaatota hin barbaachisin hidhaan ji'a afurii itti murtaa'e. sana booda karaa waldaa abukaatotaatiin irratti dubbatame murtichi rakkina seeraa akka qabu hubatame mana murtii waliigalaa oromiyaatti oliyyannoon dhiyaate muddee 26 bara 2015 manni murtichaa hidhaa ji'a afurii sana gara hidhaa salphaa ji'a tokkootti gadi buusee jira jedhanii obbo Makataa'uun. Haa ta'u malee waldaan abukaatotaa murtoon oliyyannoo isaa irratti kenname isan quubsine. Kanaafuu oliyyannoo biraa qabatee gara mana murtii ijibbaataa Oromiyaa dhaquudhaaf murteesseera.
እሳቸውንም ሄደን የማናገር እድሉ ነበረን። በጉዳዩ በፍጹም አያምኑም። ተጠቀሰ በሚባለው ነገርም isaanis asofsiisuudhaaf carraa qabnaa turre dhimmicha irratti tasayyuu amantiin qaban abukaatoon qaama sirna haqaati. Qaama sirna haqaa eega ta'e immoo adabbii akkanaatiin barsiisuun hin danda'amu. Sababni isaas akkuma beekamu hojii abukaatummaa keessatti jijjiiramni miiraa adda addaa jiraachuu danda'a. Dhaddacha irra taa'ee hojii sirna haqaa kan raawwachiisu abbaan seeraa abukaatoon qaama sirna haqaa ta'uu isaa hubannoo keessa galchee gara bal'inaan ilaalee gorsaa fi dheekkamsaan achuma dhaddacha irratti fixuu ni danda'a. Yoo jabaate immoo adabbii maallaqaatti akka jijjiiramuu danda'u seerichi ni heeyyama. Akkaataa kanaan ilaalamuu ni danda'a jenneeti amma dhumaatti adeemuudhaaf kan murteessine jedhanii obbo Makataa'uun. Murtoo manni murtii waliigalaa Oromiyaa kenneen obbo Wandimmoo Ibsaa hidhaa isaan irratti murtaa'e ji'a tokko raawwatanii guyyoottan lamaa fi sadii kana keessa mana hidhaatii akka hiikamanu eegamaa jedha gabaasni mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa qindeesse.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessan fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa. daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma gara qophii addaa ceena. jaarmayaa mootummootatti biiroon dhimma qarqaarsa namoomaa oochaan rakkoo nageenyaa oromiyaa gama kibbaa jiru namoota tumsaa barbaadaniif midhaan qarqaarsaa akka hin geenye danqaa ta'aa jiraachuu beeksiseera. Dhaabbatichi naannoo Oromiyaa keessatti lakkoofsi namoota qarqaarsa barbaadanii akka malee dabalaa jiraachuus himeera. Gama biraatiin buqqaatonni gujii lixaa aanawwan adda addaa keessa buqqaanii magaala guddoo godina keessa buufatanii jiran qarqaarsi akka isaan hanqachaa jiru VOA'dhaaf ibsaniiru. Bulchaan gujii lixaatii fi buusii gonofaa Oromiyaa rakkoon nageenyaa darba qarqaarsaa dhorkeen jiru jedhanii galmoo daawit dabalata qaba.
gabaasi jaarmayaan mootummootaa biiroo gargaarsa namoomaa kaleessa ba'e akka jedhetti rakkoon nageenyaa oromiyaa gama kibbaan jiru gujii fi gujii lixaa keessatti carraaqqii gargaarsa namoomaa dabarsuuf yaalamutti danquu ta'ee jira oochaan ibsa isaatiin lakkoofsi gargaaramtootaa oromiyaa keessaa ammaa hedduu ta'uu eere rakkoon nageenyaa kun ammoo namoota tumsa fedhan dhaqqabuu fi gufuu akka ta'e ibse rakkoo nageenyaatiin aanutti gujii lixaa irraa buqqa'anii magaala guddoo gujii lixaa bulee horaa kan jiraatanis gargaarsi isaaniif dhiyaataa jiru diqqaa ta'uu VOA'f himanii jiran buqqa'aan aanaa bulee horaa irraa buqqa'an kan maqaan isaanii akka heeramu hin feene akkas jedhu.
amma ani garuu amma egaa buqqaaneeti lafa kana galleefi amma gara waggaa lamaarra dabarre amma. uuma tokkoon kan nu amma dhaabbatuma nu deeggaru kanaan jiraannee buluu jirra malee wanti amma nu dhaqnee fichaarraa fudhannuu hin jiru.
deeggarsi isiniif dhiyaataa jiru gaadhaa isin jireessuudhaaf.
maan garuu ge'aamuti garuu kakila koo kennaatitti nu deewu garuu immoo du'arraa nu baraaree garuu nu jiraachisee agarsiiseera garuu ge'aamuti nankata.
amma buufata buqqaatotaa amma keessa jirtan kana keessaa namoota hagamii ta'u kan isin faana qubatanii jiran.
Nami amma buqqa'ee amma gibbii kana keessaa argamu duraan nama afurtamii saddeeti ture amma nami lamallee buqqa'ee dhufeera amma nama shantama jedhaneera amma gibbii kana keessa akka mootummaan bulchu amma. Kun immoo naannoo warrarra firarra ollaa keessa ka jirullee hedduudha kana sanii oli jechuudha.
Amma isin maatii keessan deeggaruudhaaf gargaarsa kana qofaa eeggattu moo wanti hojjettan gara dhibiin hin jira?
wanna dhibee maal hojjanna garuu maatii ijoolleen keenya xiqqoota jajjabaatame katamaa keessa baaniiti waan namni hojjetu fa gargaaraati birrii kudhan diddama argattu uma kanaan bakka ijoolleen nu gargaaru dandeenya malee addee dhibee dhaqnee hojii hojjannu jiru hojii humnaa ijoolleen akkasiisa bakka xexeerantee hojjattee galgalan guddachaatu mala.
Jiraataan gujii lixaa kun ijoollee digdamaa ol akka qaban himanii ijoolleen isaanii hedduun amma barnoota dhaabanii akka jiran dubbatanii jiran. Obbo Duuba Gannaales akkasuma bulee horaa ganda kallachaarraa buqqa'anii buufata mootummaan qopheesse keessa jiru.
Maatiin lubbuun baanee as jirra malee wanni nuti amma achii qabnu tokkottiin hin jiru.
Gandi keessan sunoo ganda nagaa qabuudha moo amma to'annoo eenyuu jala jira?
Bakka harka warraa jala jira. Harka ba'oo jala jira.
Hagam fagaata silaa amma gandi baadiyyaa keessan magaalaa bulee horaa irraa?
Bakka kennama haganda kiyyaatti kiiloomeetira soddomaa fagaata. amma nuti gargaarsuma saniin jiraannaa gama kaaniin wanni nu jiraannu nama harkuma mootummaatiif harka inni ijoo eegataa buluu malee wanni nuti amma qabeenyi nu qabnu tokkattiin hin jiru kadhatanii ciinna wanni tokko waan tokkollee hin qabnu.
Abdiin keessan amma eegar maalire?
Abdiin keenya yoo mootummaan itti warra kana keessaa baatee gara qe'ee nu deebisee malee maan kan nama abdiin nu kan amma nuti amma humna keennaa oli. gama kaaniin waaqa kadhataa akka kanaan buluu jirra malee wanni addiin nu guddittiin nu qabnu meeshaa hin jiru.
Obbo Duuba gargaarsi namoota buqqa'anii jiraniif kennamu ammaan xiqqaa darbees yeroo kan eeggate waan hin taaneef kun buqqaatota madda galii homaa hin qabne gama hedduudhaan miidhaa jiraachuu VOA'f himanii jiran. Bulchiinsi godina gujii lixaa gama isaatiin godinichatti rakkoo hongee fi nageenyaa mudateeraa jedhameen namoonni gargaarsa fedhan gargaarsa argataa jiraachuu hime. gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaleessa ba'e ilaalchise obbo Aduula Irbaay'ee bulchaan godinichaas akkas jechuun VOA'f dubbatan.
Sababa rakkoo nageenyaatiin immoo hawaasi gandi seenuu dadhabne jedhamee dhaabbati kamiyyuu dhufee gaafatee ganda kana deemuu barbaadna jennee rakkoo nageenyaa qabdanii seenuu hin dandeettanii jennee ka deebiin hin jiru. Hojii keenya idilee hojjechaa jirra. Iddoo rakkoo nageenyaa jirutti immoo Kunni mootummaatii fi uummanni rakkoo nageenyaa sana hiikkachuuf hojii hojjetaa jiru jira. Fannoon diimaan ammas keessa deddeebi'ee uummata baay'ee gargaaraa jira. Uummata aanaa irraan kiiloomeetira dhibbaaf soddoma fagaatu. Malkaa sooddaa deemee deeggaraa jira. Deeggarsi namoomaa kan mootummaan kennamu kennamaafii jira. Kan beeladaa kennamu margi deemaa jira. Bishaan bokkeen deemee uummanni gargaarsa argachaa jira.
Waa'ee buqqaatota bulee horaa jiru jedhaman ilaalchisees kan bulee horaa keessa buufatanii jiran jiraattota odoo hin taane miseensota gaggeessa gandaa kan naannoo rakkoon nageenyaa jira jedhanii buqqa'an ta'us dubbatanii jiran. Obbo Beenyaa Dureessaa Buusa Gonofa Oromiyaatti Direektara duraan akeekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti. amma naannoo Oromiyaa keessatti namoonni miiliyoona afur tuqaa tokko ol gargaarsa namoomaa barbaadan gargaarsa argachaa jiraachuu himanii ibsa jaarmaayaan mootummootaa Oromiyaa irratti kaleessa baasee ilaalchisees deebiittaa nu kennan.
Karaa keenya wanti nu qunnamee jiru dhugaa haasa'uuf gargaarsi karaa mootummaa deemaa jira. Minaalbaata isaan egaa yerootti deeggarsa kennan sekiriitii ishuu maal han jedhamu. Seekiriitii kiliraansii kana waan kana kana yeroo baay'een gaafatu meebii isaaniif mijaa'uu dhiisuu danda'a garuu gaaf tokko karaa keenya karaa gujiis haa ta'u gujii lixaas rakkinni bakka jiru istiil makiinonni keenya galanii deeggarsi bakka uummanni miidhametti taasifamaa jira.
Lakkoofsa gargaaramtootaa wajjin wal qabatee dhiyeenyatti wanti dabalaa jiru jira naannoo sanatti.
Barreen gaddaarraa. Hir'ateera booranaa qofaan booranaa ispeeshaal kees roobni ammarri hin roobne rakkinni hin jira aanaa gammoojjii isaaniitu rakkina qaba iddoo rakkina qabutti immoo deeggarsa kennaa jirraadha.
Obbo Beenyaan komii buqqaatonni bullee horaa keessa jiran kan gargaarsa akka irraa turaa jiru himataniif yoo deebii kennan sun darbee hojimaata keessatti waan mul'atu ta'uun dubbatanii garuu haga yoonaa hongee fi rakkoo nageenyaa naannoo oromiyaatti mudataa jira jedhame irraa kan ka'e wanti humna mootummaa naannoo oromiyaa darbe hin jiru jechaanis vi'oof dubbatanii jiran. gabaasa sagalee ameerikaaf galmuu daawwitti shawaa bahaa adaamaa irraa.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii tiiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu voa itiyoophiyaa chaanal yookaan nss itiyoosat virchuwal chaanal 57 digiriis istirratti lakkoobsa addaaka sistemii virchuwal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota itiyoophiyaa eertiraaf jabutiitiif 6230 ka soomaaliyaatiif 6231. ka keeniyaatiif 6,232 hordoftoota voa 24 yookaan voa 24 f 6,233 akkasumas daawwattoota voa tv yookaan tvmc duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariiti keenya voa afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwutarii instaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
gara gabaasatti aanutti ceenaa ayyaanni qillee boru kabajamu laalchisee gabaastuun teenya tsahaay daamxoo finfinnee akkasumas godinoota oromiyaa tokko tokko keessaa namoota dubbisteetti wajjin haa caqasnu.
Ayyaana qillee bara 2015 kan guyyaa boru kabajamu ilaalchisuudhaan magaalaa Finfinnee keessa naanna'uudhaan iddoo gabaa adda addaa keessatti bittaaf gurgurtaan ayyaanicha ilaalchisuudhaan gaggeeffamaa jiru maal fakkaata kan jedhu ilaallee turre. Namoonni sagaleen Ameerikaa gabaa keessatti argee haasofsiisee haala gabaa fi kabaja ayyaana qillee irratti yaada isaanii ibsanii jiru.
Shimallis Tabsaa'e barreen gaddaarra barana wayya. Wanti hundumtuu wanti hundumtuu barana wayyaa. Lukkuun duraan birri kuma tokko nan bitee amma dhibba torbaa nan bitee haalli jireenyaa gaarii kana fakkaata. Gabaan garanaa taragaaga'ee mootummaan taragaaga'ee zayitis baay'ee galee isas birri dhibba shan fasaashin birri kuma tokko bakka wanti hundumtuu barreen gaddaarra barana wayya.
ተስፋ የተሰማ አና ደልቱተን ደለጤ አማ ኒ ደልደለ ከነን ደልደሉ ቃራ ሽንኩርቲ አሲት ሾላ ከነተን አከፋፈላ ጅራ ሾላት ጊዜ አከፋፈሉ ከንዱራሪ ነገኘ ዋንጅሩፍ ዋይ ነገኛ ከነ በከውንዳ ሚያ ገልቹ ጥረት አከ ሸጋት አከ ደንሳት ገልቻ ጅር ኩኒስ ኡመታፊስ ቃራ ከነ ሽንኩርቲ ከነ አከ ዱራኒ አጵን እንጅሩ ስሪት ገረገልችኔ ጉርጉራ ጅረ የቻል ሽንኩርቲን ሌ akka duraanirraa amma qannaashee qaba. Nu digdamii sadii digdamii afur gurgura. Naggaadeen immoo nurraa fudhate immoo digdamii torba saddeetis gurgura. Kanarra jira. Ayyaanni kunis immoo ayyaana guddaa.
Jiraattonni godinaalee Oromiyaa adda addaa ayyaana qillee bara kanaa akkamiin kabajuuf jiru? Haalli bittaaf gurgurtaa dhiyeessiin oomishaalee miirri kabaja ayyaana kanaa maal fakkaata kan jedhu irratti bilbilaan sagaleen Ameerikaa dubbiseera.
Maqaan koo Tolasaa Dhufeeraan jedhama. Kaaba Shawaa Hana Ayyaa Gullallee qarree tokkeen jiraadha. Kana dura naannoo kanatti ayyaana qillee kabajuun baay'ee dhuma leelloodhaan eegama. Abdiidhaan ayyaana eegamu ture. Dhibba kana garuu dhibaa birumtii ayyaana naannoo kanatti waan ayyaana jiru hin fakkaatu. Namni bakkiin ayyaana fakkaatu yoo jiraate magaalaa takkitti aanaa kana magaalaa Sittaar kan jedhamtu gabaan iddoo sana qofa jirti. Kanarraa kanas gandoonni naannoo namni jiraadhu kun naannoo gara sulula laga Mogooditti gad jira gandoota shani. Gandi kun erga gabaa dhabee amma waggaa bira darbee jira naannoo waggaaf ji'a lamaati. Kanaaf midhaanuu bakka itti daakkatan hin jiru namni baay'een midhaanuma dheedhii kana bu'uura kaayidhaan akkasumas jiraata malee waa'een ayyaanaa hafeera beektee garuu kolfabbiidha namni akka ayyaana teenuma jira garuu gaddumaani waan gabaallee geggeeffatee gabaa dhaqee yookaan horii gurguratee yookaan midhaan gurguratee sun sun hafeera beektee.
Maqaan koo Faayisaan Bashaalee jedhama. Godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Amuroo gandaa Gamsaadha. Rakkina guddaa keessa jira. Rakkina amma kana hin jedhamne keessa jira. Rakkina harkaan daakanii nyaachuu konkolaataan hin jiru. Dhiyeessiin wanti adda addaa suuqiirraa wanti bitamu zayitiin hin jiru. Dhiyeessiin tokkollee hin jiru. Wanti magaalarraa bitamu waan qullubbiin hin jiru. Obsoon dhaabbateera. Dhiyeessiin waa tokkitti galaan hin jiru, argamas hin jiru. Wanti tokko jira hin jiru. Uummata biratti uummanni wanta kabajatu hin qabu. Waan gurguratu hin qabu. Baankiidha waan baafatee harkatti qabatu hin qabu. Bittaa gurgurtaan hin jiru. Wal geeddarumsatu jira. Fakkeenyaaf inni midhaan qabu sandaaqoo qabutti geeddarata. Xaafiin amma kumtaalli tokko haga kumaaf dhibba shaniidha kan inni gurguramaa jiru. Kiiloon dhibbi tokko kumaaf dhibba shaniin kumaaf dhibba jaahaan gurgura qotee bulaan. Sababa baankiin hin jirre sababa maallaqni hin jirres. Boqqolloo dhibba saddeetii haga kuma tokkotti kan isaan gurguraa jiranii gabaan hin jiru. Dhiyeessiin adda addaa hin jiru. Waan jiru hin jiru.
Maqaan kiyya duumessaa qondaaleen jedhama. Kanan jiraattu magaalaa Amboo ganda duwwaa afur keessa keessummaa guyyaa kaleessaa gabaan baay'ee ho'aa fi haala nama jibbaduunidha. Kan inni nagadamaa oole kan bitus kan gurgurus guyyaa kaleessaa kan baay'ee miira ho'aatiin raawwachaa oolanii kan gabaan ayyaanaa baay'ee guddaa fi baay'ee ho'aa ture kaleessa guyyaa kaleessaa. Har'allee akkuma sana namoonni karaarraa baay'ee abbatanii walirraa bitaa walitti gurguraa oolan yeroo gabaa Amboo baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee miira ho'aatiin kan gurguramaa jirudha jechuudha. Warri baadiyyaa baay'inaan haa ta'u yoo baatu malee ijoollee fi dubartoonni baay'inaan keessumaa fi manguddoowwan garaagaraa dhufan yeroo abbootiin gurguddaa baadiyyaa fagoorraa dhufus haa baatan malee naannoo amboo warra jiraatan jiraattonni magaalaa amboo yookaan naannoo amboo dhufanii gurguratanii bitatanii.
Namoonni Finfinneetti dubbisne ayyaanni qillee guyyaa boru kabajamu gama kaaba Itoophiyaa keessatti nagaan erga bu'ee booda kan kabajamu ta'uunsaa adda taasisaa jechuun ayyaanonni itti aananis akka miira gammachuu guutuutiin kabajamaniif kallattii lixaatiin rakkoon nageenyaa jiru furamee nagaan bu'uu qabaa jechuun ibsanii.
Nageenyi barbaachisaadha. Nageenyi uummataafis hundaafis barbaachisaadha. Gara biraatiif ayyaanni kabajamu ximqanni jira fuulduratti. Ayyaanni kun immoo guutuu kan ta'u naannoo Wallaggaa kana keessatti. mootummaan akka nageenyi dhufu tattaaffina guddaa godhe ayyaana kana ummanni nagaan waraana malee waa tokko malee akka tattaafate kan hojjetu hojjete akka jiraatu gochuudhaaf mootummaan tarkaaffii guddaa gochuu qabaan jedha.
Akka dhalataa Oromoo tokkootti akka dhalataa biyya kanaatti nageenyi waan hundumaa fi waan hundaa fi nageenyi murteessadha. Waan hundumaa odoo inni kaabatti kunis gara Oromiyaatti odoo bu'ee akka dhalataa oromoo sanitti nan hawwa harmeen oromoo ammas bu'aatumatti oromiyaa rakkoo keessatti odoonnis gara xumuramee akka gaara kiyyaatan gaarii ture. Haati kiyya asumatti abbaa kiyya ol fidee asumatti waanuma nageenya kanaafan ol fidee abbaan kiyya illee asumatti haati kiyya na bukkeerti haalli nageenya oromiyaa keessa rakkoo jira oduma rabbiin taraara buuse gaarii dheeree ta'uu dandeessa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahimad karaa toora marsariitii hawaasummaa isaanii ayyaana qillee bara 2015 ilaalsuun ergaa baga geessanii kan dabarsan yoo ta'u, Itoophiyaanonni seenaa dhaloota kanarraa barumsa hedduu barachuun Itoophiyaa borii fooyyessuudhaaf fayyadamtoota ta'uu jechuun ibsani. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahe Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa. yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaarratti hundaa'a. as sagalee ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessan fidna addunyaa walquunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. sagalee ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa. sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa kanneen ayyaana qillee kabajatan ayyaana gaarii.